Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyise Bigirimana.
ndakize mwaramutse diane yagezweho hirya no hino ku isi harabandanya havugwa intambara y'uburusiya muri ukraine perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ejo ku munsi w'imana ko yiteguye kuganira na perezida w'uburusiya vladimir putine ariko akagabisha ko mu gihe atamwumvikano wuboneka bishobora kuganisha ku ntambara ya gatatu y'isi perezida zelenski yabwiye televiziyo muri amerika cnn ejo ku munsi w'imana ko yibaza ko hatabaye ibiganiro intambara itazigera ihagarara asaba ibiganiro vy'amahoro n'uburusiya bigarukana ubutaka bwose bw'igihugu hamwe n'ubutungane ku gihugu ciwe urongoye intumwa z'uburusiya mu biganiro na ukraine nawe yavuze mu minsi iheze ko impande zose ziriko ziragana ku kumvikana ku kibazo cateye imbarutso y'iyi ntambara c'uko Ukraine ihagarika ivyo gusaba kwinjira muri OTAN isaba kandi no kutagira aho ibogamiye ni mu gihe mu gisagara ca Mariupol kiri mu minwe ya Burusiya ishuri ry'imyuga ryari ryahungiyemwo abantu hafi majana ane ryatewe n'igisirikare c'Uburusiya umukuru w'ico gisagara yavuze ejo ku munsi w'Imana ko iryo shuri ryasambuwe n'ico gitero ariko amakuru y'abo barahasize ubuzima n'abarokotse ntazwi uburusiya bwavuze ku munsi wa gatandatu ko misile zabwo z'ubuhinga buhanitse zasambuye ububiko bwo mu kuzimu bw'amamisile n'amasasu ya ukraine ku munsi wa gatanu mu ntara ya ivano frankivs iri mu burengero bwa ukraine amatororokanizo y'amakuru y'uburusiya yavuze ko bwari ubwa mbere vyo bigwanisho bihanitse bikoreshwa muri ukraine kuva intambara itangura ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri kurangiye mu karere k'ibiyaga binini vya afurika abasirikare cumi na bane bo mu ikambi ya drakpa yegeranirijwemwo abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa kongo barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ishyirahamwe ritabara imbabare muri congo croix rouge ryatangaje aya makuru rivuga ko mu bishwe harimwo n'abana indwi hari n'ufise imyaka ibiri abakomerekeye muri ubwo bwicanyi ni batanu croix rouge ya congo yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko bishwe ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bicishijwe imipanga umwe mu bategetsi b'akarere ka ituri kabereye muri ubwo bwicanyi avuga ko abarwanyi ba kodeko barwanira inyungu z'ubwoko bw'abarendu bakunze gukoresha imipanga kugira ntibumvikanishe ibyo bariko barakora kugira ngo ntibateshwe muri ubwo bubisha bwabo ahandi havugwa ubwicanyi ni muri burkina faso aha abasirikare cumi na babiri bishwe ku munsi w'imana mu buseruko bw'ico gihugu n'abakekwa kuba abajihadiste nk'uko byavuzwe n'amakuru ava mu bajejwe umutekano igitero kigize gatandatu kibaye muri ico gihugu mu minsi icumi amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko ico gitero cyabereye mu micungararo y'ahitwa natia boani ni igitigiri cy'imfata kibanza c'abishwe ni cumi na babiri aya makuru avuga kandi ko abo basirikare bari mu bikorwa byo gukizura akarere igihe bagwa mu vyara vy'abajihadiste kandi ko n'abatari bake mu bateye nabo abajihadiste nyene bishwe muri rusangi abasivile mirongo ibiri na batatu hamwe n'abapolisi mirongo ibiri na batanu nibo bishwe mu minsi icumi iheze burkina faso iriko irahangana n'ibitero vy'abajihadiste kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abantu barenga ibihumbi bibiri hamwe n'abashika imiliyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi bahunze nk'uko ibiharuro vyatorokanijwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp bibigaragaza muri afurika kandi ni muri centre afurika imihari itavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ejo ku munsi w'imana ko bataja mu biganiro vya politiki bitegekanijwe gutangura kuri wa mbere kuko ngo imihari igwana y'abaroberi yabikumiriwemo santara afurika yinjiye mu ntambara hagati y'abenegihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ariko perezida faustin arkanji tuwadera ku munsi wa kabiri w'indwi iheze yasabye ibiganiro byo gusubiza hamwe abonsi rimwe ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe batashatse batafashe ibigwanisho bo basaba ko n'abaroberi bahabwa intebe kuri iyo meza y'ibiganiro umuvugizi wa perezida albert yaroke mokpeme yavuze ko atakibuza ibi biganiro ko bitangura kuri wa mbere nk'uko byategekanijwe no mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bato byitaba muri afurika kandi ni muri mali intumwa y'ishyirahamwe sedeyawo mu biganiro muri icyo gihugu wigeze kuba ari perezida wa nigeria gudurake jonathan yavuze yavuye muri mali ejo kuwimana taronse itariki y'amatora azosubiza icyo gihugu ku butegetsi burongoye n'abasivile jonathan inyuma y'urugendo rwiwe rw'iminsi ibiri yavuze ko gutunganya amatora mu myaka itanu nk'uko abasirikare babisabye ubwa mbere ari ikiringo kirekire kitokwemerwa na sedeyawo umwe mu bari kumwe nawe yavuze ko uru rugendo rwabo i bamako rwarangiye atakivuyemo kandi n'abo muri leta ya mari begereye ibyo biganiro babivuze uko nyene ibi ni mu gihe mari ikiri mu bihano by'ubutunzi yafatiwe na sedeyao kuva mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu rwandiko rwabonywe n'itorokanzu ry'amakuru y'abafaransa afp komite y'ubuhinga ya sedeyao yari yasabye ko hatunganywa amatora mu mezi ari hagati ya cumi n'abiri na cumi n'atandatu akazohagarikirwa na komisiyo yigenga y'amatora
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika mu gihugu c'u burundi ingingo ibuza ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu birimwo amakinga amapikipiki na tukutuku gushika mu bibanza bitandukanye vy'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura itangura kuja mu ngiro uno munsi munsi kwa mbere nkuba abana ndabigisha ndayakuye muri uyu mwuga w'iwanje nk'ubu ndimo ndaraba simbona ingene bagiye kuzosubira kuja ku ishuri je nka jo mubosi ambwiye yuko uwo munsi nyene nzora ndayimushikirije umva n'ingingo ikaze cyane aba ni bamwe mu bakorera akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amakinga tukutuku n'amapikipiki bujumbura mu burundi muri make kandi mu rwanda ibinogo bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bibandanya guhitana ubuzima bw'abanyagihugu turabigaruka ko hagati aho raporo nshasha ya onu yerekana ko umugabane wa afurika n'ubu uri imbere mu migabane abanyagihugu babayeho batishimye izi nkuru zose turazigaruka ko handi hato nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika uno munsi kuwa mbere niho ingingo ibuza taxi moto tukutuku n'amakinga gushika mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca bujumbura mu burundi itangura gushirwa mu ngiro bamwe mu bakorera mu bice vyagizwe umuziro bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira inkuru irambuye n'umenyesha amakuru wacu i kigali mu rwanda tiarive ndayishimiye mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca bujumbura ubushikiranganji bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose mu ndwi iheze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri mere ya bujumbura umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu gervain ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca bujumbura uwo hirahira ngo ategura ibi canke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro ndagira ndabimenyeshe yuko bajya nyine bibwira n'abagaruka bakabitubwira tukabimenya abiyumvira rero yuko botera akaguma bazogatere bakazi ibi nibyo abari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara ca bujumbura bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira n'ayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo wari ubabeshejeho n'imiryango yabo ko nk'umwe namujana mu nyakabiga uwundi nkamujana mu buyenzi uwundi nkamujana za kigobe abanyeshuri bane bose rasiyo afise umugore mfise abana muhira ndi- nkuba abana ba- ndabigisha ndakuye muri uyu mwuga w'iwanje nk'ubu ndimo ndaraba simbona ingene bagiye kuzosubira kuja ku ishuri yabana iforome nta handi ndayiku- ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisivero aha rero ndabona nk'ubu ni ubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduga kuko nta ka- nta kazi tugiye gukora je nka jo mu bosi ambwiye yuko uwo munsi nyene nzora ndayimushikirije umva ningingo ikaze cyane kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyerwa cane n'abakorera muri iki gisagara ca bujumbura barimwo abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure aba nabo bakaba babwiye ijwi rya amerika ko ubukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yari asanzwe ari make iyo moto nta jewe yamfasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi ucerwa kurindira ko amabisi yuzura cerwa kandi nka- nka- nk'umukoresha ntashobora kwemera ayo masaha arengako ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye Je nahora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri rero bwari uburyo bubangutse cyane mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yari izimbutse ugasanga ubuzima buroroshe nimba tukutuku na- twa- nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu ugasanga ubu- ubuzima buroroshe ubu rero ntibigiye koroha ntibigiye koroha na gatoya kuri iyi ngingo ije kutubohera amaboko mu mugongo mu minsi iheze imbere y'uko umushikiranganji ndirakubuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma perezida evariste ndayishimiye yari aherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwenegihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'u Burundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara ca Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'u Burundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda- baraba ubukene turimwo bakaraba n'ukuntu ubuzi buzoca bugenda nabi leta rero nibirabe baganze babangire kuri ino ngingo twebwe abenegihugu natwe tumererwe neza mu mu by'ukuri nibyo twasaba leta kugira ngo ibirabe neza mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashyirahamwe oricome na pariseme rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimwo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto n'amakinga yunguruza abantu bizoba bikorera ku nkengera z'igisagara ca bujumbura gusa mu gihe iyi ngingo yafashwe yoramuka idahinduwe tierive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierrive urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho mu karere ka Kamonyi havugwa ibinogo bicukurwamwo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bibandanya gutwara ubuzima bw'abanyagihugu akarere ka Kamonyi kemeza ko mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bagiye gukemura iki kibazo Eric Bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye si rimwe si kabiri humvikana ibibazo by'abahitanwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka kamonyi abo akenshi ni ababa bacukura mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko abakuriye akarere bakunze kubisobanura akarere ka kamonyi kavuga ko kugeza ubu kabarura ibyanya bine bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ibyo ni nabyo bikunze guhitana ubuzima bw'abaturage baba bari muri ibyo bikorwa akarere ka kamonyi kemeza ko nyuma yo kubona no gusesengura mu buryo bwimbitse uburemere bw'iki kibazo gafatanije n'abandi bafatanyabikorwa bari kugishakira umuti uyu ni bwana siliveri nahaye uyobora akarere ka kamonyi aho tugeze uyu munsi hamwe n'ibiganiro dukomeje kugirana n'ikigo kibishinzwe gifite ubucukuzi mu nshingano Eh, turateganya ko ibi birombe eh, bigomba guhabwa ababikoreramo bakabyicungira Ah, ndibwira ko icyo nitukigeraho kizaba gikemuye ikibazo kuko n'ubundi aho duhura n'ibibazo ni aho ngaho hatarimo abahakorera izo nzego zose rero abo bose bari muri icyo gikorwa tugenda tuganira tugira ngo turebe uko icyo kibazo cyagenda gikemuka twakomeza kugira abantu bagenda basiga ubuzima hariya mu birombe izina bahebyi ni akabyiniriro baha abashyirwa mu majwi ko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko abo inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano ziba zibahiga bukware ari nako bacenga cengana nazo icyakora mu birombe ijwi rya amerika yasuye abacukuzi twahasanze batubwiye ko abahebyi batakibaho nk'abacukuzi bakora muri koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko wemika mu murenge wa kayenzi ku kamonyi barashiritse ntabwo bagikorera ntabwo bakibaho babitaga abahebyi ariko barabakurikirana bakabakuramo nta hantu bagikorera abahebyi ntabwo bagikora ni burundu ntabwo bagikora gusa baramufunga bakamukatira bigenze gute iyo bamufashe hari ahari mu guheba nk'imvura yaguye uganiriye n'abakora mu birombe bacukuramo amabuye y'agaciro byumvikana ko ari bwo buzima kandi bubatunze umunsi ku wundi ni umurimo bigaragara ko wiganjemo abagabo kuruta abagore mu bagore bake babashije kuwisukira harimo sandrine yakujije ukora muri koperative kowemika akazi kameze neza turagakora kandi umushahara wacu tuwubona neza uguhaye akazi akaguhemba neza mu by'ukuri aba yaguhaye byose n'ubwo wenda uri kubona dusa gutya nyine aka ni akazi kacu nyuma y'aka kazi duhuye wabona koko turi abantu bakora muri kampani kwemeka ukabona ko dusobanutse niyo mibereho yacu
gute niko kazi nyine dukora kadutunze ijwi rya amerika ntiryabashije kubona abiswa abahebyi cyangwa se abandi bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe baryemerera ko babikora gusa amakuru aremeza ko irukoma hari umugabo waguye mu birombe kuva mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe na n'ubu uyu baba bo mu muryango we ndetse n'abategetsi barashakishije baramuheba bwana nahaye uyobora akarere ka kamonyi akavuga ko ntako batagize bamushaka akemeza ko aho bigeze basa n'abahebye ariko dukurikije imbaraga zanakoreshejwe kwemeza ko ijana ku ijana uwo muntu yaba arimo hariya nabyo ntabwo tubihamya neza kuko hakoreshejwe imashini turagerageza tubona mbese ntabwo tubashije kuba twamugeraho cyakora ubwo nihaboneka andi makuru yandi yarengaho dushobora gukomeza n'ubundi tukaba twashakisha ariko dukurikije amakuru twari dufite n'aho twashakishirije ntabwo twabashije kuba uriya muntu twamugeraho turizera ko mu minsi izaza ikibazo cy'abahebyi bacukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko kizaba kitagihari kuko ibirombe bizaba bifite ababikoreramo ijwi rya amerika kandi nta mibare ya nyayo yabonye igaragaza uburemere bw'iki kibazo cyabagwa cyangwa bakomerekera mu birombe ku kamonyi buri mwaka ahanini babikora mu buryo butemewe n'amategeko icyakora mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani byigeze gutangazwa ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ibirombe byahitanye abacukuzi bane bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka kamonyi bakavuga ko bafatiye ku gihe iki kibazo kimaze gishobora kuba cyarabaye agateranzamba kugeza amagingo y'akarere ka kamonyi karabarura ibirombe bine bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko biri mu mirenge ya rukoma na ngamba gusa ikibazo cy'abagwa mu birombe by'amabuye y'agaciro cyo si umwihariko wa kamonyi kuko gikunze kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu ahacukurwa amabuye y'agaciro kamonyi bacukura za gasegereti na koruta ah bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga tugitangura umugabane wa afurika wasubiye kuza ku mwanya wa mbere mu kugira abanyagihugu babayeho bataryohewe ugeranije n'ahandi ku isi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri raporo yasohowe n'igisata ca onu kijeje kwihutisha iterambere rirama ku isi yerekana ko afurika ifise amanota ane n'ibice bitanu mu gihe umugabane wa buraya ari bufise abanyagihugu bishimye cyane n'amanota atandatu n'ibice bitanu mugenzi wacu temisokuro mutijima yasomye ibiri muri iyo raporo maze adutegurira inkuru ikurikiye iyi raporo ikubiyemo ibyavuye mu bushakashatsi bwakorewe ku bihugu ijana na mirongo ine na bitandatu byo ku isi bigabanyije mu bice bitandatu bigendeye ku turere bibarizwamo akarere ka afurika akaba ari ko gaheruka utundi ku rutonde rw'uko abaturage bishimye kabanzirizwa n'akaziya y'uburasirazuba na oseaniya nako kabanjirijwe n'uburasirazuba bwo hagati na ziya yo hagati muri rusange uturere tw'uburayi na amerika ya ruguru nitwo tuza ku mwanya w'imbere mu kugira abaturage bishimye kurusha abahandi ku isi igihugu cya finilandi cyongeye kuza ku mwanya wa mbere ku nshuro ya gatanu yikurikiranya mu kugira abaturage bishimye kurusha abandi mu isi n'amanota arindwi n'ibice umunani ni mu gihe afuganisitani ariza ku mwanya wa nyuma n'amanota abiri n'ibice bine ishami rya loni rishinzwe kwihutisha gahunda z'iterambere rirambye rivuga ko kwishima kw'abaturage guturuka ku mpamvu zitandukanye ariko iz'ingenzi zikaba umutekano mu by'imari kumva umuntu yitaweho n'abo babana no kwiyumvamo ko yisanzuye muri we mu bipimwa ngo hasuzumwe ikigero abaturage b'igihugu runaka bishimyemo byinshi bishingira ku buzima n'imibereho y'abaturage nk'umusaruro mbumbe w'igihugu n'icyizere cyo kurama ku baturage iyi raporo ikusanya amakuru ya buri gihugu ku ngingo zitandukanye zirimo gahunda zo kwita ku mibereho y'abaturage uburenganzira busesuye mu gukora amahitamo ajyanye n'ubuzima ikigero cya ruswa mu nzego yaba iza leta n'iz'abikorera ubuntu n'ubugwaneza mu baturage hashingiwe kuri ibyo byose rero akarere ka afurika kaza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota ane n'ibice bitanu kuri uyu mugabane naho igihugu cya zimbabwe akaba aricyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota atatu naho ibirwa bya morise bikaza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bishimye muri afurika n'amanota atandatu n'igice kimwe aho iki gihugu kiza ku mwanya wa mirongo itanu na kabiri ku isi mu bushakashatsi nk'ubu bw'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe nabwo akarere ka afurika kari kaje ku mwanya wa nyuma n'ubundi n'amanota ane n'ibice bitanu ubu bushakashatsi bugaragaza ko zimbabwe ikomeje guhangana n'ikibazo cy'ubukene buri hejuru cyane mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe abaturage miliyoni esheshatu n'igice kimwe bakaba barabaga munsi y'umurongo w'ubukene hagendewe ku bipimo mpuzamahanga mu karere ka afurika y'uburasirazuba igihugu cy'u rwanda nicyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota atatu n'ibice bitatu rukaza mu bihugu bitanu bya mbere muri afurika aho abaturage babayeho batishimye ni mu gihe uganda ari igaragara nk'ifite abaturage bishimye kurusha abandi muri aka karere n'amanota ane n'ibice bitandatu ku bihugu by'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ho nta makuru yabonetse yerekeranye nabyo mu bushakashatsi bw'uyu mwaka muri rusange ubushakashatsi bugaragaza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kiri mu mwaka wacyo wa gatatu cyatumye ibipimo byo kwishima by'abatuye isi bigwa hasi kubera ingaruka cyagize ku nzego z'ubukungu ubuzima n'imibereho y'abantu kugeza na n'ubu hakaba hatagaragara neza igihe ibintu byazongera gusubirira uko byahoze mbere niba bizaba binabayeho gusa ibihugu bikaba birimo kugenda bizahuka buhoro buhoro
ayagezeho mu gisata ca sport ubu naho tuyahereye mu burundi mu nkino za basketball zo kurondera imigwi zo kwitabira ihiganwa ry'uburundi bwose new star niyo yafashe ikibanza ca mbere inyuma yo gutsinda urunani ejo kwa mungu mu mupira w'amaguru mu gikombe c'umukuru w'igihugu imirwi umunani izokina igice ca kane gishiri ca nyuma yose yarayimenyekanye izi nkuru zose turazibaza umenyesha amakuru wacu desire hatundimana muri izo nkino zo kurondera imigwi itandatu izitabira inkino z'igihugu cyose muri basketball urunani ntigorohewe ku munsi ugira w'umunani mu gutsindwa na New Star ku manota 63 kuri 58 umugwi runani waciye utakaza ikibanza ca mbere vyifata kibanza ico kibanza ukaba kirimwo New Star mu mugwi runani bamenyesha ko uwo munsi utari woroshe ariko inkino ngo zirabandanya Richard Patrick Ngwije uruvugo amenyereza urunani novuga yuko ikintu cyatugoye yari defense defense yacu yari hasi eh, novuga nicyo kintu nusa nawe yari focus muri defense cyane yagize defense cyane barasishaka byinshi kurenza twebwe eh, niho nakubwira ko niho badutsindiye mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi w'umunani Dinamo ya Jihaz ikenyeye itsinda yorohewe cyane Mutanga United ku manota ijana na rimwe kuri mirongo itandatu n'abiri mu gihe Dinamo yotsinda urukino rwa nyuma ruzoyihuza n'umugwi w'urunani amahirwe yo kuja mu nkino z'igihugu cyose azoba ariko araboneka Kerne nayo kuri uwo munsi ugira umunani yatsinze muzinga ku manota ijana n'abiri kuri mirongo itandatu n'ane mu mupira w'amaguru naho mu gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira ku gitwaye bwo guserukira Burundi mu nkino za Afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo Burundi Sport Dynamique yaraye isezereye umugwi wa Messager Ngozi mu kuwutsinda kwiza penalty icenda ku munani mu gihe iyo migwi yose yari yanganije ibitsindo bibiri ku bindi mu nkino zibiri kizigenza wa Messager Ngozi urasenga Cedric Dani ati umubabaro n'intangere mu mugwi wacu bwa mbere na mbere umupira w'amaguru byose hari gutsinda kunganya no gutsindwa rero ubwa mbere na mbere turashima ibyabaye ntacyo dushobora guhindura ubu nyine turavuyemo savedi kubdi perezida ku bwacu garukiye ngaha hama turabandanya muri shampiyona zo kubandanya dutegura dukora uko dushoboye kose kugira ngo turebe ko twoheza mu bibanza byiza bishoboka mu bakunzi b'uwo mugwi uri mu migwi ifise izina mu burundi usezeye mu gikombe cy'umukuru w'igihugu no mu ihiganwa ukaba waramaze gutakaza icyizere kari agahinda kubona uno mwaka ata gikombe bazokabakaba ubu n'umwe mu bakunzi b'uwo mugwi wa mesaje ngozi ndababaye kabisa ku rwego hejuru ni ukuri si kuvuga ko twananiwe cyangwa yuko tutagerageje gukina umupira twakina umupira mwiza ariko mugabo ni kubw'amahirwe make kuko ndibaza wabonye hageze n'aho abakinnyi bose baheza gutera amapenaliti abakikura ku banyezamu nabo nyene abanyezamu barundi baziteye neza kubw'amahirwe make umukinnyi wa nyuma yayihushije umunye- umunyezamu wa ntuzi wa dinamike arashobora kuyifata duca tuba dutashuka mu zindi nkino zabaye egre noir yatsinze atletico new oil ibitsindo bitatu kuri bibiri mu nkino zibiri buja city yatsinze vitaro mu nkino zibiri ibitsindo bitatu kuri bibiri flambo du centre mu nkino zibiri yatsinze top junior ibitsindo bitanu ku busa rekoko itsinda royal ibitsindo bibiri kuri kimwe muri izo nkino zibiri rukinzo yatsinze tigre noir ibitsindo bine ku busa musongati ikaba yanganije na olympic star ibitsindo bitatu ku bindi kuri za penaliti umugwi wa musongati ucawinjiza zine kuri zibiri umamuru yatawukanye nayo nyene intsinzi kuri za penaliti zine kuri zibiri umugwi wa kayanza united mu gihe iyo migwi yanganya ibitsinda bitatu ku bindi mu nkino zibiri zayihuje imigwi umunani izokina igice c'umunani gishiri ca nyuma ikaba ari egre noir buja city flambo du centre musongati recroco rukinzo burundi sport dynamique na bumamuru imigwi imaze gutwara ico gikombe muri uyu munani ni musongati na bumamuru desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana acukurirwa mu ngata na mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kutubwira agezeho mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize ishampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo makumyabiri na kabiri ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ibiri kuri stade y'ingoma mu ntara y'iburasirazuba ikipe ya etoile de reste yanganyije na mukura victory sport ubusa ku busa ikipe ya kiyovu sport yasuzuguye rayon sport yitsinda ibitego bibiri ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo ku cyumweru habaye imikino itandatu ikipe ya bugesera fc yatsinze marine fc ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya bugesera kuri stade ubworoherane i musanze ikipe ya musanze fc yanganyije na as kigali igitego kimwe kuri kimwe APR FC yatsinze Rutsiro FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri stade y'Igicumbi, ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Kuri stade Umuganda y'i Rubavu, ikipe ya Gorilla FC yahatsindiye Etincelle FC ibitego bibiri kuri kimwe. Mu wundi mukino, ikipe ya Espoir FC yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa makumyabiri na kabiri w'imikino, ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota mirongo itanu. Ku mwanya wa kabiri hari APR FC ifite amanota mirongo ine n'umunani, Mukura Victory Sport iza Kigali ya gatatu n'amanota mirongo itatu n'umunani ikipe ya kane ni AS Kigali n'amanota mirongo itatu n'atandatu Rayon Sport ikurikiraho ku mwanya wa gatanu n'amanota mirongo itatu n'atanu iya gatandatu ni Police FC n'amanota mirongo itatu n'abiri Musanze FC nayo ifite amanota mirongo itatu n'abiri ikaza ari iya karindwi ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota makumyabiri n'arindwi Marine FC ifite amanota makumyabiri n'atandatu ikaza ari iya kenda iya cumi ni Bugesera FC n'amanota makumyabiri n'atatu Gasogi United ni iya cumi na rimwe nayo ifite amanota makumyabiri n'atatu ku mwanya wa cumi na kabiri turahasanga Gorilla FC n'amanota makumyabiri na rimwe Rutsiro FC ni iya cumi na gatatu gatatu nayo ifite amanota makumyabiri na rimwe ikipe ya etenseri efuse nayo ifite amanota makumyabiri na rimwe ikaza ari iya cumi na kane etuwari do resite ni iya cumi na gatanu n'amanota makumyabiri ikipe iri ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma ni gicumbi efuse ifite amanota cumi n'atandatu tunyarukiye mu mukino w'intoki basiketiboro kuwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya reg basiketiboro club yagarutse mu rwanda ikubutse idakari muri senegali mu mikino y'amakipe mu itsinda rya sahara mu irushanwa rya basiketiboro afurika liga ry'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri iyi kipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yakiranywe urugwiro rwinshi nyuma yo gukora ibikomeye igatahana umwanya wa mbere mu makipe atandatu bari bahatanye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda desire mugwiza yavuze ko bagiye gukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo ikipe ya reg basketball club izahabwe ibikenewe byose byazayifasha kurushaho kwitwara neza no mu mikino y'akamaramaka n'ubundi bagiye bagiye guhagarara igihugu n'aha rero bazaba bahagarariye igihugu nka federasiyo tuzafatanya nabo nk'uko n'umwe twafatanyije tuzabakorera ubuvugizi muri minisiteri ya siporo kugira ngo ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo bitegure neza biboneke imikino ya playoff muri iri rushanwa rya bar izabera mu rwanda mu nyubako ya kigali arena i remera kuva ku itariki ya makumyabiri na rimwe kugeza ku ya makumyabiri n'umunani mu kwezi kwa gatanu yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha ni naho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo diodone cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro n'amakuru tugiye kubatororokaniriza
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika ah, radiyo yanjye radiyo yawe karaguru mushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika